hello my lovely people you're welcome back to my channel i greet you according to your time and according to the time you are seeing this video how are you all doing i hope you are good we are still on the days from the palace of oni of ife please if you've not subscribed to my channel please subscribe if you are a turning subscriber thank you so much my god will continue to bless you and see you through in all that you do you know uh, this gist of palace of oni of ife as the gist con dey go this time around sef eh, pipo dey dey confused o oh. even me too i dey dey confused because there is one thing about messing up when you mess up it is very easy to mess up but the next thing is how to cover up with the mess you know say e dey very very easy to mess but for you to try to cover that mess e no go gree you because everybody around you must hear the smell of the mess so the thing be say as Olori don't mess up and everybody don't hear the smell of her mess she's now trying to find a way to cover up with her mess e you know feel busy. The worst of it all is that hmm, even those people that have been calling her eh, according her respect looking at her as a woman with vibes and you know um all of them now don dey look down on her oo oh. even oni of ife wey bin dey respect her like say tomorrow no dey as di elder wey she be but this time around she she don turn that her elder to a childish play by saying that she is pregnant why she know that she no dey any pregnant i i know say this thing no go just end like this. e no go just end like this. yes this dis uh, oloriro okay she know say she no get pregnant she come dey parade herself the worst is that even if she dey pregnant she for keep it to herself until we begin to see the see There's people say that you cannot cover up pregnancy even if only e dey one month you if people fit feel they guess whether you dey pregnant or not but once once the thing enter three four five months you no go hide am. Mm -hmm. so the thing be say she don mess up everywhere in the uh, eh, Ilefe kingdom. And the, the thing is that this, this Ronke, according to the information reaching us allegedly, they said that this Ronke have been helping people in the Ileife kingdom. That she's the type that bring out money, her money, uh, build, you know, social amenities for the people, uh, go to the villages, uh, watch over um, the less privileged ones, you know, she she she's she's the type that help people, and that is why they they respect her a lot. They accord her respect well, well. So, but this time around, hmm, yeah, I no know wetin dey happen no, I know, just know wetin dey happen. They say that this wrong hmm, because of all this thing what she don't do, this her fake pregnancy. so dem dem now come dem eh, now dem no dey give am dat respect wey dem dey give am before so but di tin be say shes trying to find a way to cover up her mess she don go buy keke na pepe to breed di elders of ileife she don go buy keke na pepe maybe it to use keke na pepe to cover up di mess di tin be say. as she don mess she don mess be say she don mess she don talk life be she don um eh, play wayo be say she don play why why would she do that thing this this thing is not only for uh, eh, uh, eh, uh ironke o even us even people even anybody can do it it is too easy very very easy and simple for one to to do one nonsense but when the time the thing the person wan come cover that thing e no go be easy so even for that palace other oloris too no be only for ronke o but ronke's own be say the thing wey wey nobody expect from her na the thing wey she do because she want to uh, uh, uh, draw attention she want to get attention from Ooni of Ife she come fake say she dey pregnant why she know say she no pregnant so she don go buy keke napep assorted according to what we heard o oh. we don know whether it is true or not she don go buy keke napep maybe to use it to tell the uh, to give to the elders as as she used to give them because we heard that she used to build so many things for them even good uh, hospitals she build hospitals for them she make sure that they live in, in, in comfortability she even go to the village to take some people when no get money to go to hospital she go there take them to hospital pay hospital bills she looks after these people of Ile-Ife kingdom and that is why they say that they have been respecting her they have been seeing her in high esteem but the thing be say she don't come form her for herself gidigbam she now dey on the ground as they as as i dey talk to you now even oni of ife no dey know they say that oni used to accord her a very big respect because of the way she had been behaving but hmm. na wa i just pray that she cover up small because even her cousin even her cousin abi her her i don't know which they say that is her cousin No, me i don't know whether na her cousin that is ashley dey say that ashley is her cousin den even ashley tok say abeg my hand no dey for this pregnancy wey this woman say she dey until she herself come use her mouth to come confess say she no dey pregnant na that one come put everybody for gidi gidi i go like say is kitikata no be small thing o oh. hmm my people, something dey happen for dis ileife kingdom o oh. some things dey happen seriously things dey happen na na only because dey dey afta after kwinoomi even queen kwinoomi wey dey chase after kwinoomi no no give a damn she don have anybody's time she just dey mind her business even di person wey tok say she go stay her mama house eh, eh, old na god wey e dey for hand nobody dey hold anybody eh, destiny. as i dey so nobody dey hold my destiny nobody go dey go hold your destiny na only god go talk wetin man go be so ronke don dey form i just pray that as she gift them this keke na pepper eh, she will bring back her respect from them. but you know once you don't spoil things be say you don't spoil them. the rope wey you caught. for you when you tie it again you e know the two complete that is the ten so my sister and my brothers thank you so much for listening this is the gist i just brought it i saw it on internet i decided to bring it to you i don't know what to think about the whole issue do you think that she will still get back her respect again or that she's just spending money and they continue with her charity work anyway i support her work oh she's doing very well and god will bless her in that aspect but for her for them to leave Queen Naomi alone that is another thing that i'm pleading that they should leave Queen Naomi and stay on their own. Thank you. Love you guys. Bye.